Kun Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. sa'aatii Itoophiyaatti galgala galgala sa'aatii lamaa walakkaarraa hanga sa'aatii sadiitti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televezyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka ooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitiquuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa bakkoota walwaraansaa miidhaman naannolee Tigraay fi Amaaraa keessatti caasaalee fi ijaarsonni eegumsa fayyaa guddaa miidhamaniiru jedhamu har'a. Wayita guyyaan ayyaana dubartoota idil addunyaa kabajamaa jirutti Faransaay dubartoonni ulfa hin barbaachisne ofirraa baasuu akka danda'aniif seera haaraa mirkaneessuu ishee fi kooriyaa kibbaa keessatti immoo dubartoonni hiriira ba'uun walqixxummaa koorniyaa akka kabajamu gaafataniiru jedhamuusaa fi akkasumas haasaa waggaa pirezidaantiin yuunaayitid isteets kaleessa galgala dabarsan irratti qophiilee qindeeffannes isin biraan geenya hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduutii gara jaallannee gammadaattan isin dabarsa.
attam ooltan dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaa oduun jimaata har'aaf jenne kunoo. dhaabbilee fayyaa tigraay keessa jiran hundumaa keessaa harka sadii qofti akkasumas bulchiisa naannoo amaaraa keessatti immoo walakkaan qofti kan hojjetu ta'uu piroojeektiin hooppi jedhamu kan dhaabbata fayyaaf faayinaansii addunyaa beeksisee jira haalli kunis hawaasa hedduun keessumattuu kanneen achuma biyya ofii keessatti manaaf qe'ee ofii irraa godaanan tajaajila fayyaa jireenyaaf murteessaa ta'e akka hin arganne taasisee jira jedheera jaarmayaa kanaaf daayireektarri kutaa afrikaa stiivan. sagalee ameerikaaf akka ibsanitti keessumaa bulchiisa naannoo amaaraa bakka walitti bu'iinsi itti fufee jiru keessatti buufanni sakatta'insa nageenyaa jiran sochii ta'uu fi dhiyeessii jiru gufachiisaa jira gama kaaniin bulchiisi naannoo tigraay lakkoofsa piroojeektiin hooppi caqase dhugaa ta'uusaa mirkaneessee jira jechuudhaan keeneediyaa baata finfinneerraa gabaaseera.
guyyaa maarch 8 kabaja ayyaana dubartootaa sadarkaa idil addunyaatti kabajamu sababeeffachuun kan finfinneetti kabajame irratti pirezidaantiin itiyoophiyaa saayila warqi zoodee haasaa dhageessisaniin walwaraansa keessatti irra caalaatti kan miidhaman dubartoota jedhanii walwaraansi akka biyyattiitti keessatti jiru walwaraansi deemaa jiru akka dhaabbatuufis waamicha dhiyeessaniiru nageenyaaf haa hojjennu kan jedhan pirezidaantittiin walqixxummaan dubartootaa kan kabajamu qabsoo gaafatas jedhaniiru kabaja ayyaanichaa magaalaa finfinneetti taasifame kanarratti kantiibaan bulchiinsa magaalaa finfinnee adaaneech abeebees dubbii dubbataniin walqixxummaa dubartootaa mirkaneessuuf hojiiwwan garaagaraa akka hojjetaniiran himanii. ammas garuu qaawwaan baay'een jira jedhaniiru jechuun finfinneerraa gabra mikaa'eltu gabaase gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo naannoo itiyoophiyaa kibbaatti manni maree bulchiinsa godina gaardulaa waa'ee namoota nagaa 246 hidhattoota naannoo amaaraa keessa socho'aniin butamanii fudhatamanii na yaaddeesseera jechuun ibsa baasee jira jaallanneen dabalataan nutti himti.
gochaan raawwatame gaddisiisaa fi waan safuun alaatii jedha ibsi mana maree godina gaardullaa baase kun godina aalee bulchiinsi aanaa naannoo aalees gama isaatiin namoota butaman jedhaman sana keessaa 38 namoota gosa aalee ta'uu beeksisee jira. maatileen namoota butaman sanaas sagalee namoota isaanii butamanii hanga ammaatti dhaga'uu dhabuun guyyaadhaa gara guyyaatti akka isaan yaaddessaa jiru sagalee ameerikaatti himanii jiru kan sagaleen ameerikaa bilbilaan dubbise garee faannootti ajajaa duula gojjaam ta'uu isaanii kan dubbatan ajajaa dhibbaa abbabee sawmahoon. waraanni isaanii dargaggoota jedhaman sana to'annaa jala oolchuu isaa ibsee garuu namoota nagaa bosona ciruuf deeman otoo hin taane loltoota raayyaatti isaa fi miseensota miliishaatii jechuu isaanii yoonaataan zabdiyoos gabaasee jira godina aaleetti bulchiinsi aanaa naannoo aalee gama isaatiin. namoota butaman jedhaman keessaa 38 namoota gosa aalee irraa ta'uu beeksisee jira.
soostanya zeenaa Dubartoonni jimaata har'aa magaalaa galma mootummaa Kooriyaa Kibbaa Siwul keessatti hiriira bahuun walqixxummaa saalaa irratti jijjiiramni akka godhamu gaafatan. Kunis kan har'a sadarkaa idil addunyaatti kabajamu guyyaa dubartootaa sababa godhachuun yeroo hiriiranitti ture.
Kunis ergaa cimaa deeggarsa mirga dubartootaa kan guyyaa dubartootaa addunyaatti jedhameera. Ministeerri haqaa Faransaay Eriik Mooreeti jimaata har'aa sirna addaa uummataaf qophaa'e irratti fooyya'insa heera mootummaa Faransaay kana chaapessuuf meeshaa maxxansaa jaarraa kudha sagalffaatti fayyadaman. Tarkaanfiin kun jalqaba torban kanaa miseensota mana maree Faransaay harka caalaadhaan kan raggaasifame yoo ta'u sirni jimaata har'aa kun immoo. ammaa kaasee hojiirra ooluu dandeessisaa jedhaniiru faransaayin biyya jalqaba chaartara biyyoolessaa ishee keessatti mirga ulfa baasuu ifatti mirkaneessitedha sirna har'aa kun guyyaa mirga dubartootaa sadarkaa addunyaatti ceesisuu irratti ka qiyyaafate taatee ijoodha jedhameera ayyaanni guyyaa dubartootaa kun hiriiraa fi koonfirensii addunyaa guutuu eeshiyaa irraa kaasee hanga laatiin ameerikaa fi bakka biraattis gaggeeffamaa jira.
hordoftoota keenyaa dogoggora uumameef dhiifama siin gaafachaa oduun jalqaba irratti dhiyaate faransaay yeroo addunyaan guyyaa dubartootaa kabajaa jirtutti mirga dubartoonni fi shamarran ulfa hin barbaachisne ofirraa baasuu dandeessisu heera ishee keessatti mirkaneessuu isheeti. gara oduu isa itti aanutti yommuu dabarru immoo dubartoonni jimaata har'aa magaalaa galma mootummaa kooriyaa kibbaa siwulitti hiriira bahuun walqixxummaan koorniyaa irratti jijjiiramni akka godhamu gaafataniiru kunis har'a sadarkaa addunyaatti kan kabajamu guyyaa ayyaana dubartootaa sababeeffachuun jaallanneen dabalataan nutti himti.
magaalaa sool giddugaleessaa keessatti dubartoonni dhibbaan lakkaa'aman. dhaadannoolee barreeffamoota adda addaa fi alaabaa qabatanii daandiirra taa'anii jiran yeroo filannootti dhimmi walqixxummaa saalaa dhabamuu fi dhimmoonni dubartootaa walqabatan hedduu irratti mari'achuun akka danda'amuuf as jirra jedhan barreessituu olaantuun kan waldaa tokkummaa dubartoota kooriyaa. hiriirtonni kun bulchiinsa kooriyaa kibbaa amma jiru walqixxummaa saalaa madaaluu fi hojii gahaa hin hojjenne jechuun. akka fudhatama hin qabne dhageessisaa kan turan yoo ta'u uummanni kooriyaa kibbaa filannoo dhufu irratti kaadhimamaa fi dhaabilee siyaasaa mirga dubartootaaf falman akka filatu dhaamaniiru kana malees mootummaan walqixxummaa galii dhiiraaf dubartoota gidduu jiru akka sirreessuu fi humnaan gudeeddiin akkasumas yakki saala waliin walqabate irratti adabbii cimaa akka kennu gaafachaa turan. dhaabni daa'immanii kan tokkummaa mootummoota gabaasa guyyaa dubartoota idil addunyaa irratti baaseen akka jedhetti addunyaa guutuutti dubartoonnii fi shamarran miliyoona dhibba lamaaf miliyoona soddomaa ol kittaannaa yookaan dhanna-qabaan akka irratti gaggeeffame beeksisee jira lakkoofsi kun waggoota saddeet darban keessatti miliyoona soddomaan dabaluusaas hubachiise. bara 1977 tokkummaan mootummoota sirnaan beekamtii kan argate guyyaa dubartoota idil-addunyaa raashiyaa yukireeniif afgaanistaan dabalatee biyyoota gara 20 keessatti ayyaana biyyoolessaa ta'uudhaan kabajama.
israa'el naannolee faalestiin dhuunfatte keessatti manneen quubsumaa ijaartee hamma ammaan duraa argamee hin beekneen babal'achuu isaa qabatamaan mootummaan falastaan dhaabuu isaa isa jedhu gara dhabamsiisuutti saaxiluu isa itti gaafatamummaan mirga namoomaa kan tokkummaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii jimaata har'aa ibsanii jiru.
Komishiinarri olaanaa mirga namoomaa kan tokkummaa mootummoota vaalkartar akka jedhanitti guddinni qubsuma israa'el uummata ishee waliin kan walgitu yoo ta'u. kunis yakka waraanaa ta'uu irra deebi'anii dubbataniiru bulchiinsi baayiden kan yuunaayitid isteetsi ji'a darbe qubsumni kun seera idil addunyaa waliin kan waliin simanne ta'uu ibseera kunis erga israa'el karoora mana ijaarsaa haaraa weest baank dhuunfattee jirtu keessatti gaggeessuuf akka jirtu beeksiftee booda. voolkar turk ibsa gabaasa dhumaa mana maree mirga namoomaa jeneevaatti dhiyaate waliin baasaniin jeequmsi qubattootaa fi sarbamni mirga qubsumaa walqabatee rifaatuu sadarkaa haaraarra gaheera akkasumas carraa qabatamaa mootummaa faalisxiin hojiirra ooluu danda'u hundeessuuf jiru kamiyyuu dhabamsiisuutti saaxileera jedhan jilli dippiloomaasii israa'el jeneevaatti argamu akka jedhanitti gabaasni kun du'a lammiilee israa'el 36 kan bara 2023 dabalachuu qaba ture mirgi namoomaa kan addunyaa maraa ta'us miidhaa israa'el kan shororkeessummaa faalisxiinotaa irraa gahe waajirri koomishina olaanaa yeroo yeroon callisaan ilaalee jedhaniiru gabaasni fuula 16 qabu kun hordoffii tokkummaa mootummootaan akkasumas maddoota biroo irratti hundaa'uudhaan. yeroo waggaa tokkoof jechuun hanga dhuma onkololeessa 2023 israa'el manneen jireenyaa haaraa 24,300 west bank dhuunfatte keessatti galmeessee jira kunis bara 2017 kaasee isa galmeesse keessa olaanaadhas jedheera.
kan hordofaa jirtan kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo naannoo oromiyaa godina wallagga lixaa aanaa qondaalaa ganda shuraa liqixii keessatti sababa wal waraansa humnoota nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa oromoo gidduutti guraan dhala 27 bara 2016 gaggeeffameen namoonni nagaan miidhamaniiru jedhan jiraattonni aanichaa tsahaay daamxoo finfinneerraa dabalata qabdi.
naannoo oromiyaa godina wallagga lixaa aanaa qondaalaa ganda shuraa liqixii keessatti sababa walitti bu'iinsa humnoota nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa oromoo gidduutti uumameen roobi darbe lubbuun namoota nagaa darbeeraa jechuun jiraattonni aanaa qondaalaa sagalee ameerikaaf himaniiru jiraataa aanaa qondaalaa ganda shuraa liqixii ta'uu isaanii himanii nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namni tokko guraan dhala 27 bara 2016 irraa eegalee dhukaasa gama lamaaniin gaggeeffamaa jiruun jiraattonni miidhamaniiru jechuun. haala jiru ibsanii jiru.
Liqilisaa aanaa qondaalaa gaddaa dankaree jedhamutti guyyaa roobni gaddaa wal waraansi saamota hidha haala keessatti irra jirudha. Ganama isaa sadiirraa eegaleeti hanga dhibba tokkotti kan ture dhukaasni gama wal waraansa kanaati. Mata keessa keessaa nama sadi ajjeesaniiru. Guyyaa kaleessaa kanallee haalli kun ittuma fufee ture ganamarraa kana naannooma sanaati. Eegalee iddoo jedhamu waraanni mootummaa reeffa waraana isaanii kaafachuuf kan dhaqani. Sababii wal waraansa kanaatii fi uummata naannoo sanaa keessaa mucaa dargaggoo tokko Du'a namaa lafatti bituu ilaaltu salee deeggartee dhiise jechuudhaan ajjeesanii jira. Ammallee waraanni mootummaa naannoo aanaa qondaalaa jira. Suuraa maaramoo iddoo jedhamu jira. Waraanni warri isaan hojii ololu waraanni bilisummaa Oromoo kun immoo gam tokkotti jala hiikee jira. Sababii kanarraan kan ka'e uummata naannoo waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'aa ture kana isintuu shanee qalabee isintuu waraana kana deeggaraa of jala dastaattiin jechuudhaan amma sa'aatii ammaa kana aanaa qondaalaa ganda maaramoo kana jalaa fi naannoo mana hundaa dankii jedhamu uummata akka malee reebuun sodaan nageenyaa naannoo kana jiru keessaa yoo aanaa qondaalaa keessa jiru haala ulfaataadhaan mana jedhamee kan dubbatamuu hin dandeenye keessa galeetu kan jiru.
Namni kan biraan jiraataa aanichaa ta'uu isaanii ibsan kan nageenya isaaniif akka sodaatan himan maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan hanga har'aatti walitti bu'iinsi kun itti fufeeraa jedhan.
Aanaa qondaalaa ganda suuraa liqitii bakka jedhamu naannoo dankaree bakka jedhamutti mana barumsaa dankareetti bakka jedhamutti waraanni raayyaa biyya Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo walitti bu'uudhaani gidduutti akka tasaa walitti ba'anii jirri kun jechuudha naannoo mana barumsaatti haleellaa sa'aa sadii ganamaati kaasee hanga sa'aatii kudha tokko waaree boodaatti ture lola cimaa ture jira humni lamaanuuni lola hamaa keessatti ture jechuudha hanga sadarkaa sibiilii nama afurtu du'ee saawwa nama saawwa shantu du'e jechuudha roobii ganama jechuudha sodaan nageenyaa namni hawaasa naannoo gabaan guyyaan guyyaa gabaate gabaa liqitii liqitii jedhama hawaasii galafa gabaa bule jechuudha ganda sadarkaa baadiyyaatti galuu soraatee jechuudha saba lolaan kan ka'e jechuudha.
jiraattonni kunneen akka jiranitti rakkoon nageenyaa kun yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufeeraa jechuudha. jechuun yaaddoon hawaasaa daran cimeera kanaaf mariin nageenyaa waraana bilisummaa oromoo fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa ture marsaa lamaan waliigaltee malee xumurame akka itti fufu jechuunis gaafatanii jiru sababa walitti bu'iinsa humnoota nageenyaa mootummaaf waraana bilisummaa oromoo gidduutti ta'een lubbuun namoota nagaa darbuu ilaalchuudhaan kan jiraattonni aanichaa kaasan irratti aanaa qondaalaa godina wallagga lixaa akkasumas biiroo bulchiinsaaf nageenya oromiyaa fi tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisa. taasisne har'aaf hin milkoofne haa ta'uuti ajjechaa walfakkaataa naannoo amaaraa keessatti raawwatameera jedhame ilaalchisuudhaan dhiyeenya kana sagalee ameerikaatiif ibsa kan kennan ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaa laggasee tulluu raayyaan ittisa biyyaas ta'e humnoonni nageenyaa mootummaa waliigalaan namoota nagaa fi dhaabbilee siiviilii irratti hin xiyyeeffatanii jechuun tarkaanfiin fudhatamu akkaataa seeraan kan qoratamee fi qindaa'e akkasumas akka qajeeltuma biyyattii heeyyamutti jechuun ibsuun isaanii ni yaadatama gama waraana bilisummaa oromootiinis namoota nagaa irratti akka hin xiyyeeffanne gama dubbii himaa isaanii idila addunyaa odaa tarbiitiin irra deddeebiin ibsaa turuun isaanii ni yaadatama gabaasa sagalee ameerikaatiif tsahayi daamxoo finfinneerra.
pireezidaant joo baayiden erga aangoo qabatanii yeroo sadaffaadhaaf haasaa waggaa biyyaalessaa kamisa kaleessa galgala taasisanii keessatti waa'ee gargaarsa namoomaa gaazaa waa'ee gargaarsa maallaqaa yuukireeniif taasifamuu qabu waa'ee namni isaaniin dorgomuuf deeman sodaa dimookiraasii ta'uu isaanii tuqaniiti jiru bafiqaaduu morodaa waan kanarraa hafe dabalataan waan qindeesse qaba kuno.
Mr. Speaker, the President of the United States.
Akkuma pireezidaantota Ameerikaa isaan dura turanii pireezidaanti Baayiden karooraawwan isaanii ijoo ta'an irratti hundaa'uudhaan haasaa biyyaalessaa kan waggaa kana yookaan isa State of the Union jedhamee beekamu taasisanii jiru.
Tonight we can proudly say the state of our union is strong and getting.
Galgala kana haalli gamtaa biyya keenyaa cimaa fi jabaachaa jiraachuu isaa kabajaan dubbachuu nan danda'a.
Waa'ee umurii isaanii irratti qeeqa dhiyaachaa jiru ilaalchisuudhaan baay'idanii deebii kennan irratti pireezidaantii isaan dura turanii fi filannoo baraanaa irrattis isaaniin morkachuudhaaf kan deeman Doonaald Tiraampii fi deeggartoota isaanii kan qeequ waan fakkaatu dubbataniiru.
dhimmi biyya keenya dura dhaabbatee jiru waa'ee ammam akkan dulloome miti waa'ee yaanni keenya ammam dulloomaadhaa jedhuuti jibbiinsi aariin haloo ba'umsi yaadawwan dulloomanidha yaadawwan dulloomaniin ameerikaa hoogganuu hin dandeenye.
baayiden haasaa isaanii kana keessatti israa'el mirga balaa kamiinuu ofirraa qolachuu akka qabdu dubbatanii. Waa'ee gargaarsa namummaa irratti ergaa aanga'oota mootummaa Israa'elii fi dabarsanis akkana jechuudhaan ibsan.
Gargaarsi namoomaa yaada sadarkaa lammaffaa yookaan waan faayidaa waliigalteef itti fayyadamuun hin danda'amu jedheen hooggansa Israa'elitti hima. Lubbuu namootan qulqulluu eeguu fi baraaruun waan dursi kennamuufii ta'uu qaba. Yommuu waan egeree ilaallu. Falli dhugaa haalichaaf ta'u waa'ee mootummaa lamaanii uumuuti.
Dhimmi biraa haasaan baay'idanii irratti xiyyeeffate waa'ee gargaarsaa yuukireeniif taasifamuu qabuuti. Haaluma yuukireen kanaan wal qabsiisanii pireezidaantii Raashaa Vilaadimiir Puutiinii fi ergaa dabarsanii jiru.
My message to President Putin, who I've known for a long time, is simple. We will not walk away.
Ergaan ani pireezidaanti Puutiin nama ani waggaa dheeraadhaaf beekuuf qabu gara boodaatti hin deebinu waan jedhudha.
Gaaffiin Baayidenii koongireesii yookaan mana mareetiif dhiyeessan inni biraa seera daangaatii fi godaantotaa yookaan seera immigireeshinii bulchiinsi isaanii qabu akka raggaasifamuuf qabudha.
Waa'ee daangaa sirreessuu irratti ni qabsoofna yookaan ni sirreessina. An sirreessuudhaaf qophaa'aadha.
Dhimmi biraa pireezidaantii Baayidenii cimsanii dubbataniin waa'ee mirga hormaataati. Miseensonni paartii Riippaabilikaanotaa seera hormaataa haaraa baasuudhaaf akka adeemaa jiranudha kan dubbatanii qeeqan.
Caalaan keessan mana kana keessa jirtanii fi pireezidaantiin na dura turan seera sadarkaa biyyaalessaatti walabummaa mirga hormaataa ugguru baasuudhaaf waadaa seenaa jirtu. Yaa Waaqayyo bilisummaan isin namarraa hin mulqin isa kam laataa?
Mormitoonni isaanii karaa seeneteraa yookiin miseensa mana maree seera murtootaa kan ta'an keetii beeriitiin yaada waliigalaa kennanii jiru.
Preezidaan Baayiden wanti hin galleef jira. Dhimmichi waan wal hin argineedha. Bulchiinsa isaanii jalatti maatiiwwan haala hamaa keessa seenanii jiru. Nageenyi hawaasa keenyaas baay'ee gadi bu'ee jira. Nageenyi biyya keenyaas abdachiisaa miti.
Akka galmeewwan agarsiisanutti dinagdeen Ameerikaa yeroo ammaa amma eegame caalaa fooyya'insa agarsiisaa jira. Garuu qala'insi jireenyaa dabalaa deemaa jiru dadhabinsa bulchiinsa Baayiden ta'uudhaan filannoo pirezidaantummaa sadaasa dhufu bara kuma lamaa fi digdamii afurii taasifamu irratti dhiibbaa mataa isaa akka uumu ta'ee ibsamaa jiraachuusaa eera gabaasni wiidaa kusiwaaraatiin qophaa'e kun. Hordoftoota keenya haasaan Baayiden kaleessa taasisan yoo filannoo dhufu irratti mo'achuu dadhaban isa dhumaa ta'a. Waggoottan afuran dhufanuu fi waggaa waggaadhaan haasaa akkanaa taasisuu jechuudha. An Bafqaaduu Morodaati.
sagantaa keenya itti aanuunis dubbiin biyyaalessaa waggaa kan pirezidaantii yuunaayitid isteetsiin guyyaa kaleessaa uummataa fi mana maree bakka bu'oota uummataaf dhiyaate. akkamittiin ilaalama jechuun piroofeesar mahammed xaayiroo kutaa teeksaas keessatti kan argamu kolleejjii kooliins irraa dubbisneetii jirra akkattaa nutti dhiyaata. piroofeesar mahammed xaayiroo kaleessa haasaa waggaa kan pirezidaantii yuunaayitid isteetsi laalchisuun ibsa nuuf kennuun keessan ni yaadatama haasaa sanaan boodas walitti deebina jennee waadaa akkuma waliif galle har'as walitti deebineetii jirra sanaaf guddaa siin galateeffannaa haasaan pirezidaanti joo baayidan kaleessa galgala dhageessisan sun akkuma eegame ture dhimmoota ijoo ka'uu malan kaasaniiru jettanii ilaaltu.
Eeyyeen dhimmoota ijoo kaasuu malan kaasan jedheetti yaada dhimmi guddaan tokko. Waggaa isaa ture waggaa pireezidaanti Baayiden saddeettamii tokko dulloomee jira jedhanii warri Rippablikaanaa irratti haasa'uu turani. Reekaleessa akkuma argine san gadi bahee akkuma gad baheen humna guddaan sagaleen qoonqii isaallee akka gaafa Joo Baayiden sanetara ture namni itti yaadatu sanitti humna guddaa xiiqii guddaan gad bahee haasa'e haga tokko waan san fashalsiise jedhee yaada. Haasaa isaa qofa oduu hin ta'in akkaataa inni itti haasa'u waan isin dura hin baratamin pireezidantii isa dura maqaan oduu hin bahin pireezidantii na dura ture jedhaa predecessor jedhaa haasa'e. Tirampiin illee tuttuqee akka inni pireezidantii hamaa ta'e akka ammoo itti deebi'ee pireezidantii ta'uu hin qabne waan hedduurra deddeebi'ee dubbatee duula na filadhaa fakkaata. Garuu waan godhuu irra ture godhee jira jedhee yaada.
Xiinxaltoonni baay'eenis deeggartoota isaanii waan amansiisanidha haasaa isaanii kaleessa galgalaa kanaan carraa filannoo dhufuuf.
Politika Ameerikaa keessatti namni pireezidantiin eenyu akka ta'u murteessu. Dhuma irratti warra duraan si deeggaraa ture takka warra akka ati filamtu hin feene oduu hin ta'in warra jiddu galeessan jira indipendenti ka jedhaniin. Jara tana harkisu ufitti harkisanii beezii ufii kana bal'ifachuun politikaan Ameerikaa akkasitti deema. Inni ammootu warra indipendentii kana ufitti hawatuuf waan godhuun irra ture godhee jira jedhee yaada. San akkamiin godhe yoo jettee na gaafatte hammeen pireezidaanti Tiraamp hedduurra deddeebi'ee oduu maqaan dhahin yeroo marraa kudha lamaa ol isarraa haasa'e achi booda warri senataroota dimokiraataa yoo laaltu waan jarri dubbatan yoo laaltu namni hedduu waan gammachuu qabu fakkaata. Ammas poolii akkuma haasofni isaa dhumate warra caqase irraa poolii godhamee dhibbeentaa jahatamii lama haasawa isaatiin gammachuu qabanii. jedhanii ganama kana riippoorti gochuu turan soo.
Haasaa fi yookaan dubbii pirezidaantichaa kaleessa galgalaa yoo ilaallu falmiin filannoo bara kuma lamaaf digdamii afurii gamanumaan kallattii qabateera jechuu dandeenya.
Eeyyeen eeyyeen falmiin guddaan filannoo bara kuma lamaaf digdamii afurii immigireeshina uummata godaanee Ameerikaa kibbaa irraa gara gara Ameerikaa kaabaa kana ol dhufan. Deebii Riippablikaanonni kennite yoo ilaalte senatartitti Alabaamaa Keetii Biret irratti wanti isiin xiyyeeffatte waa lama tokko immigireeshinii akka Baayiden akkuma aangoo qabateen waan pireezidaanti Doonaald Tiraamp dalage ajajaa pireezidaantiitiin jijjiiree huduuda banee akkanatti gartee weerara akka weeraraati jedhan warri Riippablikaanaa waan kana akka itti ibsan nu weeraranii jiranii. namni gartee waraqaa malee caccisee biyya keenya akka seenu ka godhe isa tokkosaa lammaffaan ammootu ganna isaa ganni isaa eh, saddeettama ol caaluu qofa utuu hin ta'in totorra'ee jira waa hin yaadatu inni ammootu kaleessa waan sanirraa eh, ofirraa faccisuu yaalee jira akka baacaallee godhee ba- itti baacee eh, namni hedduun eh, baay'inaan eh, da- dargaggeessa jettanii ani hedduu gartee waan hedduu argee gannaan bubbuluun turuun beekumsa namaa dabalaa gamna nama godhaa Eh, ganna namaa oduu hin ta'in yaadni namaallee ijaaruu danda'a jarri yaada jaar- ja- yaada dulloome qabdi ani ammoo yaada haarawaa qabaa jedhee akkasitti I think eh, waan nama hedduu amansiise na fakkaata wanni gannaa sun Ayyee Profeesar Mahammed Xaayiroo ibsa naa kennitaniif guddaa godheen sin galateeffadhaa ulfaadhaa. Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Kanatti aansuutiin immoo ibsa gulaala imaammata Ameerikaa kan ilaale isin biraan geenya.
kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Bitootessa saddeet hawaasni addunyaa walitti dhufuun tokkummaadhaan guyyaa dubartootaa akka idila addunyaatti kabaja. Seenaa keessatti galma ga'iinsa dubartootaa fi bu'aa bahii isaanii akka biyyoolessaatti kabajuun akkasumas dhimmoota dubartootaa duubatti harkisan kanneen akka barsiifataalee qoodinsaa koorniyaa dhabamuu walqixxummaa koorniyaa mirgoota wal hormaataa irratti daangaa kaa'uu jeequmsa saalaa irratti hundaa'ee fi gufuuwwan guutummaatti dubartoonni hawaasa keessatti akka hin hirmaanne taasisan irrattidha. Waggoota kurnoota darban keessa addunyaa irratti bakkoota hedduutti jijjiiramoonni jiraatanis ammas bakkoota hedduutti immoo mirgi dubartootaaf shamarranii ammallee miidhaa yookaan haleellaalee jara jiraachuun guutummaa hawaasaa duubatti deebisee jiraa jedhan pireezidaant joo baayiden. Afgaanistaan keessatti taalibaan dubartoonniif shamarran akka hin baranne manneen barumsaa dhorkuu fi hordoffii qacarrii irratti rakkoo uumeera. Iraan keessatti yommuu abbaan irree sagalee dubartootaa kanneen bilisummaa isaaniif dubbatan ukkaamsus argineerra. Akkasumas weeraraa haqa hin qabnee fi hamaa ta'e kan Raashiyaan Yuukireen irratti raawwatte keessatti gudeeddiin akka meeshaa waraanaatti fayyadamuu dabalatee dubartoonni lakkoofsaan hedduu ta'an mirgoota namoomaa fi bilisummaa bu'uuraa lammiiwwan yuukireeniif yommuu qabsaan argineerra. Waggoota 25 darban qofa keessattillee dubartoonni bu'aa hedduu argataniiru. Kunis walqixxummaa koorniyaa bakka bu'ummaa siyaasaa du'a haadholii hir'isuu fi miidhaan dubartootarraa akka hin geenye kanneen godhan seerota haaromsuufaa ture. Ta'us ammallee biyyoota hedduu keessatti dubartoonni tajaajila faayinaansii yookaan maallaqaa baankii irraa liqaa argachuu qabeenya dhaaluu hojii daldalaa jalqabuu manaa ba'anii hojii hojjechuu yookaan barnoota olaanaa argachuu dabalatee gufuuwwan ciccimootu isaan mudata yeroo baay'ee madaaliiwwan eegamuu dhabuurraa adeemsa murtii kennuurraas dhorkamaniiru. carraa dubartootaaf shamarranii guddisuun nageenya tasgabbiif badhaadhina nama hundaa cimsa ka jedhan joo baayiden qormaata guddaa baroota keenyaa keessaa tokkollee hiikuu dadhabuudhaan uummanni harki walakkaan duubatti hafee akka jiru ni beeknaa jedhan egaa har'a bu'aa fi gammachuu dubartootaaf shamarranii yommuu addunyaa maratti kabajnu namni hundi dubartoonni bakka dandeettii isaanii akka gahan gochuuf dubartoonni qabeenyaa guddaa biyyi tokko ittiin fayyadamne keessaa tokko hawaasni guddachuuf carraaqu hawaasni guddachuuf carraaqu kamiyyuu dubartoota humna akka horatan gochuu akkasumas mirga dhiironni durumaan qabaniin walqixxeessuun guddisuu qaba kabajaa guyyaa dubartoota idila addunyaa kanarratti mirgi dubartootaa mirga namoomaa ta'uusaaf beekamtii ni kennina dubartoota ni kabajna akkasumas addunyaa dubartoota kabajjuu fi dandeettii isaanii guutummaan dhugoomsuudhaan bilisa akka ta'an taasisu argamsiisuuf waadaa keenya ni haaromsina jechuudhaan pireezidaan baayiden dubbachuu isaanii tuquudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumureera.
kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu ture.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee isin galateeffannaa qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii vii'oo'ee afaan oromoo daakkaam miidiyaalee hawaasaa feesbuukii tiwutarii fi inistaagiraamii nu biraan ga'uu dandeessu keessummeessaan har'aa ani mitikuuf qaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee girmaa daggafaaf siisaa ashannaa fi tigist gammee karaa toora miidiyaaleetiin hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiyuusarri keenya eeliyaas asmaaree ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asuma irratti goolabna halkan gaarii torban gaarii.